o reditse kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso ba gago koketso dumela tlhe koketso hello hey ee, dumela ke teng o kae le nna ke teng mm e ne le yang weekend ya gago awa ke ne le le weekend e monate ka kudu ma ra leboga ke koketso mankge a kere ee awa ke koketso wa ga mankge aha okay nya ke se biditse sentle ga ke se senya okay koketso re tlotletlhe gore wena o ngwana ko kae o goletse ko kae eh koketso mankge ke lesobana le le goletseng ka motseng wa tafelkopo ka mo mhm. lempopo um mhm. eh, ke lesobana le e leng gore le godisa ke motswadi a le tee e le go um single parent um eh, go ke ke so gane lengwe le rata mmino wa clap and tap which currently am under a gospel group called bana ba pholoso um ke ke ke ke so lengwe le teng e school um eh, o mamaraki primary school a fetsa mo a ya secondary school mo e leng gore o tsene school le batho o re ke tla le bana ba e leng gore ba itekanetse mm-hmm. he wena kore o itse keng ka go utlwa fela jalo gore o itse keng ga wa letla bogwele bo go ema mo tseleng re fe setshwantsho sa bogwele ba gago le gore a ke kotsi kgotsa o tlholegile o ntse jalo okay koketso e, ke motho le gore o belegilwe ka bogole in fact mm-hmm. ke physically challenged mo e leng gore um ke tlo describe bogole ba ka ke motho le gore ke golofetse um mo matsogong le mo lotong me le gore mo matsong ke nna le menwana e mene fela and then le leto mm-hmm. la ka la ka morite ga la agega ga botse and then ke mm-hmm. berekisa a crush or a walking stick gore ke kgone to balance be ke sepela because of ga ke kgone gore nka sepela e long distance ntle le crush mm-hmm. o tsene a re tshimole pele ka mo ga ntse o tla o gola o le ngwana a o nontse o bona o lemoga gore o farologane le bana ba bangwe ebile batho bane ba go tsaya ka tsela e, e ntseng jang le bana ba o tshameka le bone eh go bolela nnete ne go le boima e be ke bona gore eh, nna le bana ba bang a re tshwane gobane gopola gore go tsena sekolo le bana ba e leng gore ba itekanetse um eh, tlhole le bana ke re bana ga ba kwešiše eh, um mo e leng gore um ke tla reng kwa sekolong bana re rate dialetseng ba re ko go kwerana so they tease um ba tlo go teasa bana ba kry-a ba go kwera and then mo e leng gore ga ba kwešiše seemo se e leng se leng gore o mo go sona ba tlo go kwera ka seemo se e leng gore mo go sona o nya gore go le motho as ngwana be ke kwa botlhoko ke fela ke re gante mara wa e nna ba nthipa so ke mo le gore ke thomo bona gore a wa nna le bana ba bang ga re tshwane and then gape mm. eh, le ge le kwa sekolong o kere kwa sekolong bana ba dira di-activities tsa kwa sekolong ba bangwe ba kitima mo di-sports ba kitima ba bangwe ba bala bolo and then nna be ke sa kgone re nka fita mo mo di-activities tse di diragala kwa sekolong so ke mona re be ke kwa botlhoko mm, mm-hmm. mara eh, either than mm-hmm. that um tsa matlhatse bana ba be ke tsele bona almost ke tsare ba bangwe fewnyana bona ke ba e leng gore ke tsewa le bona ko crutch so ko crutch be ba ntlwaetse ba fila kwa sekolong be le bona ba e leng gore ke tšhomi jaaka ba nrutile ba moka from crutch ra ya ko sekolong mm, mm-hmm. a ga se o tsamaye ka nako nngwe fela o ikutlwele gore e kete o ka ya kwa dikolong tsa batho ba kgethegileng o tswe mo dikolong tsa ba botlhe ba ka ntlha ya gore bana ba go kwara gone go se boimanyana ga o tsa mo ikutlwele gore e kete o ka ko sekolong se sengwe go bolela nnete um a ka nka ikutlwa ka mokgo ka gobane um be ke le motho e leng gore um ge ke dutse ke nosi be ke dipotsa e kere um le ka ba ka dira tse ka moka as long as go nna le se e lengwe le nna ke ba phala ka sona so be ke le motho e leng gore ge batho ba dira di-jokes ka nna ore ge batho ba dira dilo ke tlhaya gore at least be ke le nosi ke ithute ba di dira then ke di dire more than the way bona ba di dirang ka ona ah. Mm-hmm. <laughs> eno ha ntse o tla o gola jalo le ko sekolong o ntse ba ntse ba go gwara le o ntse o tla o ipolelela wena gore tse ke ntla nte ke ke dire se ebile ke dire go feta ka mokgwa bone ba se dirang ka teng o ne o sa kae thotloetso ke eng se se go motivata gore o feleletse o re sekeng bana ba ga ke tle go reetsa ka bone ba ke tle go tshela botshelo baka go bolela nnete um eh, kgetlheletse ke kry-a from kwa gae ko lapeng Mm. eh gobane eh, um kwa gae kwa um motswadi wa ka mme wa ka le the family be ke dula le yona kwa gae mme ba nkgapeletsa gore ke dire dilo like eh mm. dilo tsa ko ntlong be ke cleana ke tlhatswa dikotlolo and then ba nrutile le go tlhatswa le diaparo tsaka ka at my early age gopola gore kere ke na le menana e mene fela empa be ke kgona tlhatswa dikotlolo ke kgona tlhatswa washine ke cleana le ko ntlong ke dira le garden ke kgona go peta ke kgona everything mapele a re boele ko matsogong a gago letsogo le lengwe le siame le lengwe le le na le menona e mene fela okay as ke boletse kere mo matsogong ke na le menona e mene fela go ra gore ka mo letsogong le leng ke na le e meraro ka mo ke na le menona o tie fela oh okay eh, o kgona go itirela sengwe le sengwe ka menona e le mene fela nka o botsa um eh, mogashi a isa ka lebo ke nna ke le noši gona jale because of ke a šoma so gona mm. no ke dula ke le noši i'm doing everything ga bona mo e leng gore ke tlare ke nna le um ke kwa go gore nka be ke dirang ke itirela everything ke apeya ke e tlhatswetsa um mm. eh, ke itirela everything ke e tlhatsisa everything ga bona gore ba re ke mm. bona leng e, eh, ke ke tlaitse diaparo ba re ke diša kae or e, ba nrutile ko gae gore ke santse gore ke tekemelele ke ditirele yanong ko o dulang ko teng batho ga ba go makale le mare gore mare o boti o le ka ule mara ka menona e le mene o itirela sengwe le sengwe batho ga ba makale ang ke ba go botsa dipotso thata um ausilebo go bolela nnete batho ba mmakalela ba mputisa gore ke kgona jwang because ba bangwe ba kere like if ke tlhatsa washing because ke dira gopela gore ke kgone go dira laundry ya bo kry le ntšhi then ke feletsa ke dira ka moka so the thing gore nna ge ke bona motho ka re o nlebeletse i end up ke mmotsa ke re a wa ke kgone go tlhalosetsa ke rata go engage le batho ke ba tlhalosetse ke ba botse no re a kgona le re rentse re le ka mogoko ka sekopego se e leng gore modimo re bopile ka gona re a kgona mm. because modimo a ka se a go bopa gore modimo a ka se a go fa morwalo e leng gore o a tsebe gore o ka se tsebile kgona go ikuka modimo ka go fa morwalo o a tseba yena gore o tlo ikuka jwang and then o wisa kae mm, mm, mm-hmm. a re lebelele fela jalo ka campaign e o e dirang ya respect disability gore ke ka ganye le gone goreng o tlile ka kakanyo ya campaign e eh campaign ya ka ya respect disability ke ke desk ya gore eh ke ke ke dirile gobane ke nyoko go tla go tiša hope le motivation go batho ba e leng gore ba phela ka bogolofadi and le go tla go ruta batho ka bogolofadi le gore um batho ba tle ba kgone go tseba gore bogolofadi ga gore gore eh, um go na le bogolofadi go ra gore go go thibela gore o ka dira tse dingwe tša dilo mm. Mm. and then batho mm. ba bantši ba hloka tsebo ka bogolofadi go ka lebelela emogashi that's the reason why ge motho a dira selo batho ba tla ema mola ba mmakalla so ke mm, yone e leng gore ke a platform e leng gore re kenye go tla ka botse go ya ka nna ke go ke nyako re tsholetse bogolofadi mo botepemeleng e le ge bana ba gola e sale ba banyane ba ba bobetse t go be le dipopai tsa batho e leng gore ba golofadi gore motho mang le mang le bana ba gola ba gole ba tsebe gore go nna le batho ba e mo gore ba ka mogolo gore le ga ba sepela kwa dire go a kopana le motho e gore o na le bogolofadi a se tlo gore a mo makalela a ntshi mm mm mm eh ha re lebella fela jalo go ikamogela ka bogole go thusa motho o na leng bogole go le go kana ka mo botshelong ba gage um go ikamogela go dira gore le wena as o nne motho e gore o na le bogologadi o be le phisi ka gare gobane o phela o thabile ga gona o ba le deseng ya gore ga gona nto e tle go shitišang go phela ge nka go botsa mogaši nna in my community or ke tla re ko primary ko ke ko teng i was the only E, e, ngwane leng gore o na le bogolofadi le high school ya ka be ke le o mo one fela ko sekolong a na le mogolofadi because of ke ile ka e kamogela le bile be ke feleletsa ke lebala gore kotsi ke na le bogolofadi mo go nna mm, mm-hmm. molaetsa wa thotloetso ko go ba e leng gore motho o na le bogwele e ka tswa e le jwa bo a tlholegileng ka bone kgotsa bo bo tlileng ka ntlha ya kotsi mme a palelwa ke, ke, ke, ke go ikemela a palelwa ke go kgaratlha nako tse dingwe a ikobonya a ikutlwela botlhoko a inyatsa o mora o reng motho o um go ya ka nna ke tlo mmotsa kere um eh, gantši batho ba tshwenya ke gore ruletse e gate kry-a a na le bogolofadi o tšhaba go ya go batho because o tšhaba gore batho ba tlo reng ge ba mpona batho ba gopele gore a kere ka batho ba go bona ba go filela sorry and then go na le ba bangwe um ba go nyanya ba go nyenya nkare ba go nyenya um eh, gopola ke re bogolofadi ga bo swane mm, mm, mm, so o kry e le gore um eh, bogolofadi ba o gopola gore go nna le banangwe ba belegi ka bona ba bangwe ba tswa ditete ba bangwe um o kry e le gore ga ba kgone go sepela ba phitsa mofatshe ba a bula so motho mongwe a go lebelela o go lebelela go ya le ka mokgwa yona go filelang ka teng so go ya ka nna ke re motho ga na le bogolofadi e potse gore wena ga o phile le motho o mongwe wa e phelela gore motho mongwe o naganang ka wene ke opinion ya gage wena phela bophelo ba gago o ipshine ka bophelo ba gago bane bophelo go motho bo tla ka tee fela go ka phela ore o lebeletse gore motho o mongwe o reng ka wena go gore wena o ka sele wa ipshina ka bophelo wa e le bona ba ipshina ka bophelo mm-hmm. hmm. re lebogela molaetsa montle o wa wa thotloetso ke utlwa o re wa dira o nna o le nosi ka ntlha gore wa dira o ko tirong ga jaana kgotsa o sentse ne le ko lapeng um ka setso wa ke ko tirong mara ke berekela gotela gore um eh, ke mobile ke goletse ka tafelkop and then ga ke tafelkop okay mm. so gona mme ke mobetse ke pretoria ke dula mo pretoria mo e leng gore ke berekela ko teng ke hirile ke nna ko backroomong um the other thing gore ke nyetse ke nna le mogomabadi re blessitswe ka ngwana o tee wa legarebe mm. and then gape ke kgopele ka molao ke ke fa molaetsa o mongwe go batho ba e gore ba na le bogolofadi ge o na le bogolofadi as i said ga gore gore o ka seke wa kgona go finyelela dilo tsa bophelo as ke bolela ke le so ke le koketso e leng gore ke na le bogolofadi ba matsogo le loto ke nyetse legarebe le leng gore le itekanetse hmm. lebile ke na le ngwana e leng gore o itekanetse hmm. so tshwaetse motivation go ba e leng gore ba na le bogolofadi o topetse gore ka montle ka mo go na le motho e leng gore o tla kopana le yone o e leng gore o tlo go rata for who you are eh, a go rata le bogolofadi bo ba gago bo e leng gore o na le bona and la phedišana ga monate re lebogile thata ra leboga koketso ebile re go eletsa masego le matlhogonolo a kere mo botshelong ba gago tswelela pele go nna thotloetso ko go ba bangwe ke go leboga ra leboga ke koketso mankgang re buisana le ene re bua fela jalo le ene ka gore o netefatsa jang gore bogwele ga ene maparego go mo botshelong ba gago ke o tlhalositse ka loto le lengwe matsogo menona e mene fela letsogo le lengwe le na le monana o nosi lengwe matsogo mararo wa kgona o nyetse lekgarebe le itekanetseng ngwana o itekanetse kore o tsekeng go siame go wa bereka o itirela sengwe le sengwe go go bontsha fela jalo gore ga re re bogwele bo seka banna maparego mapare go mo botshelong ba gago re bua kang ka se re fetsa go bua ka sone ga jana le koketso mankge se ke motsweding fm konka bokamo Benjamin